iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha muri kumwe nanje fideli niyo ngabo mutwumviriza kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice cenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri twarashimye cyane dushaka ko twevura iwa muri bijya nyine eh, dushimangire twongere dukorere eh, kuri bijya yagize yavuze iba ari byo biba banki de done aba ari byo du- du- dukuramwo
uwo ni jacques bigimana yo uyu mugambi fn wemewe n'amategeko mu burundi avuga ku mibonano n'umuhuza mu matati hagati y'abarundi benjamin kapa itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa agence france press rimenyesha ko leta y'uburundi uno munsi kuwa mbere yatanguye ivyerekeye gushyira mu ngiro ingingo yo gukura abasirikare bayo mu nteko z'umuryango w'ubumwe bwa afurika amisom perezida wa gambia yaya jame yasabye ko sentare nkuru y'igihugu ifata ingingo ibuza perezida aherutse kuva mu matora kurahira ku itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa mbere chancelier w'ubudage angela merkel yemeye no munsi kuwa mbere ko azorondera gushika ku masezerano na perezida aherutse kuva mu matora muri amerika donald trump aya makuru hamwe n'ayandi makuru tubafitiye turayabashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu n'amakuru yo kuri iyi saha ngume ku maradiyo yanyu Eh, dutangurire eh, ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa agence Press- eh, france press rimenyesha ko leta y'uburundi uno munsi kuwa mbere yatanguye gushira mu bikorwa ivyerekeye gukura abasirikare bayo mu nteko z'umuryango w'ubumwe bwa afurika misom bivuye ku matati hagati ya leta y'uburundi n'umuryango w'ubumwe bwa afurika n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi muri antunga ku mishahara y'abarundi b'abasirikare bari muri amisom imishahara y'inteko za amisom irihwa n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi yamara ayo mafaranga ntaraboneka mu kiringo c'amezi atari make i bujumbura ku nteko z'abarundi ziri muri amisom umuryango w'ubumwe bw'uburayi ntushaka gucisha ayo mafaranga mu ma- ku makonti ya leta eh, yafatiye ibihano kubera ibibazo vya politike bimaze hafi y'imyaka ibiri mu gihugu umuryango w'ubumwe bw'uburayi ushaka kuriha iyo mishahara uyicishije ku makonti y'abasirikare ubwabo kubera ati amasezerano arashikwa ko perezida w'uburundi petero nkurunziza yategetse umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi gutangura gushira mu bikorwa ingingo yo gukura muri somaliya abasirikare b'abarundi ibihumbi bitanu n'amajana ane abo basirikare bagera kuri hafi ya ica kane c'abasirikare bagize inteko za amisom icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gaston sindimwo avuga ko bafashe ingingo yo gutangura ivyerekeye gukura abasirikare b'abarundi muri amisom nk'uko bari bamaze igihe baremeye kubikora menyesha ko abasirikare b'abarundi bari muri amisom badashobora kubandanya gukora akazi kabo bataronswa imishahara yabo perezida w'igihugu ca gambia yaya jame yasavye ko sentare nkuru y'igihugu ifata ingingo ibuza perezida aherutse kuva mu matora kurahira ku itariki cumi n'icenda z'uku kwezi kwa mbere yaziririje kandi umugambi uwo ari wo wose kurahiza perezida yavuye mu matora ivyo perezida yaya jame yabitangaje yabitangaje ku munsi w'imana kuri televiziyo y'igihugu yatangaje ku itariki ya cumi n'icenda z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi itariki ko itari itariki ntarengwa ko kw'impande zose zotegerezwa kurindira ingingo ya sentare nkuru y'igihugu abategetsi bavuga ko bishobora gufata sentare nkuru amezi atari make kugira ifate ingingo ku vyasabwe na perezida jame yaya jame ashaka kurindira ingingo ya sentare nkuru yatangaje kuri televiziyo mu kurindira ko ibintu bizoguma uko biri muri iki gihe ishyirahamwe mpuzamakungu n'abategetsi batari bake b'ibihugu byo muri afurika basabye yaya jame kuva ku butegetsi biciye mu mahoro radiyo ijwi rya amerika i washington dc mubandanya gukurikirana amakuru yo hirya no hino twabateguriye chancelier w'ubudagi angela merkel yemeye uno munsi kuwa mbere ko azorondera gushika ku masezerano na perezida aherutse kuva mu matora muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump igihe azoba yarahiye mu mabanga yiwe mu mpera z'iyindwi yamara yamenyesheje ko ubudagi buzobandanya inzira yabwo uburayi buzobandanya inzira yabwo naho hari ivyo butazokumvikana ko na perezida yimirije kurishikira amabanga yiwe cese muri Amerika ivyatangajwe na Angela Merkel yabijije nk'inyishu ko vyashikishijwe na Donald Trump mu kiringo mu kiganiro eh, yateye ikiganiro cateye impungenge muri antunga bamwe mu bategetsi b'iburaya mu kunebagura ishirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN nuko inyishu y'ubudagi ku kibazo c'abimukira yabaye ikosa rikomeye cane Angela Merkel avuga ko abanyaburayi bafise kazoza kabo mu minwe yabo kandi ko bazoguma bari hamwe mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu gisagara ca Berlin yamenyesheje ko ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi bizokorera hamwe mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba no kubahiriza umutekano mu karere k'uburayi tugaruke muri Afurika abanyakenya bari bibutse umwaka urangiye abasirikare b'abanyakenya batari bake bari muri Somalia bishwe mu gitero c'umugwi Al-Shabaab n'umunsi utoroshe ku miryango yabuze abayo kuri uwo munsi canke itaramenya ivyashikiye abayo irengero ryabo ritaramenyekana ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umugwi al shabab waragize igitero ku ikambi y'igisirikare ahitwa el ade mu ntara ya gedon muri somaliya ishyirahamwe uh, umurwi al shabab watangaje ko wishe abasirikare b'abanyakenya barenga ijana naho ayandi makuru yatangaje ko igitigiri cy'abapfuye kiri hejuru yaho ntaco leta y'igihugu ca kenya yavuze ku vyabaye uno munsi eh, n'abahize kuri uwo munsi n'abahasize ubuzima ni bwari ubwa mbere abagwanyi b'umugwi al shabab bagira ibitero ku makambi y'inteko z'umuryango w'ubumwe bwa afurika muri somaliya amisom mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abasirikare b'abarundi mirongo itanu barishwe igihe umur- gwi al shabab wagira igitero ku ikambi y'inteko za amisom ahitwa lego mu gice cyo hagati muri somaliya amezi atatu inyuma yaho inteko z'igihugu ca uganda cumi n'icenda zarishwe igihe umugwi al-shabab wagira igitero ku ikambi y'inteko za amisom ahitwa janare mu ntara ya lowe shabele muri ko mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere tuyahere ku yerekeye ibiganiro hagati y'abarundi kuri wa mbere iyarusha muri tanzania hatanguye igice cya gatatu cy'ibiganiro biyobowe n'umuhuza benjamin mkapa yahoze atwara igihugu cya tanzania kuri iyi nshuro yatumiye abatavuga rumwe na leta gusa kugira ababwira aho intambwe igeze yongera ababwira umuti abona utuma mu burundi hagaruka amahoro n'umutekano umwe mu miti umuhuza mu matati mu burundi yabwiye abanyepolitike b'abarundi ni ukwemera kuja muri leta mfatakibanza ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru Umuhuza mu matace barundi Benjamin Mkapa yabwiye umugwi ugizwe n'abanyepolitike bahunze Burundi ico yibaza ku matati ari mu gihugu n'inkomoko yayo biri ku rutonde rw'ibibazo umunani vy'inkoramutima bibwirizwa kuzoganirwa ko n'impande zose mu kwezi kwa kabiri kuza nk'uko umuhuza yabivuze Leonard Nyangoma atwara umugambwe CNDD avuga yuko igihugu gikennye cyane rwose eka n'amahoro ataragaruka Eh, muri ibyo bibazo hari ibibazo byerekeye umutekano hari ibibazo byerekeye kudahana hari ibibazo byerekeye impunzi hari ibibazo byerekeye imanda ya gatatu ya, ya nkuru nziza biri mu bibazo koko biraje ishinga eh, uburundi ico dukeneye gusa nuko kuko na twebwe twari twamushikirije ibibazo eh, bimwe muri ivyo twamushikirije twabibonyemwo eh, twamusavye yuko yobidushikiriza mu rwandiko eh, kugira ngo dushobore kuvyumva neza twongere tubinonosore bamubwira yuko iyo manda ya gatatu ata kibazo igiteye natwe twamubwiye yuko ico kibazo niyo nkomoko y'ibibazo vyose ibyo rero nti- nta kibuza yuko ico kibazo kija mu bibazo bizokwigwa umwe mu miti umuhuza yabwiye abanyepolitike ni leta mfata kibanza ihurikiyemo bose yokwitwa iy'ubumwe frederico bamvuga inyumvira atwara umugambwe sabanyafurodebu ati yo yoza inyuma Eh, iyo yo niyo yiyumvira ko yoba nk'inyinshi ku bibazo dufise twamariye yuko ibyo hari abakuru abakuru b'ibihugu benshi bakunda kuvyumvira kuko bibaza bati aba bantu bo muri opposition barashonje tureka nobaha akazi nobashira muri leta ibintu byobaca bihi byoca bi- bihera rero tumubwira ati si ibyo dushaka twaragiye mu ma leta turabizi ibyo ari byo kuko yacu avuga ngo muje no muri leta y'ubumwe iyo leta y'ubumwe canke leta mfatakibanza gikuru iwacu si ico nuko hoza leta tumaze kumvikana tugashiraho eh, ayo masezerano eh, ahumuriza bose twaca turaba ingene dushiraho ireta iza eh, gushira mu ngiro ibyo twumvikanye ko bikuru bikuru na, na cane cane gupfungura abanyororo gutahukana impunzi eh, gu- gutahukana abanyepolitike gutahukana ba societe civile gutahukana abanyamaradiyo bamvuga inyumvira aravuga no mwitwarariko wabo bashikirije umuhuza nawe akawakira harimo ibibazo byo kubwira leta y'u Burundi kudahindura ibwirizwa shingiro no kwemera kuganira n'abegwa n'amatati bose ku neza y'abarundi ikindi novuga ko twashimikiye ko ni ikibazo cy'umutekano abantu barara barapfa birirwa barapfa eh, ntacyo tubona kihari cyotuma abantu bagira umwizero kuko ibigwanisho mu gihugu biruzuye ntibiriko biravayo none abantu botaha gute n'umuntu atashe yahungutse baramufata none wumva ayo mahoro ashoboka gute kuko acavuga ati mwo kwitegura amatora y'umwaka wa bibiri na- mwaka- mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri turamubwira tuti ntibikunda ayo matora yoshoboka gute hari umutekano muke abantu bakiri mu gahinga ibintu byose bimeze uko abanyepolitiki bari hanze uruhande rw'abanyepolitike bari mu gihugu bobo siko babibona jacques bigimana twari umugambwe fnr wemewe n'amategeko twavuganye imbere y'uko aja kubonana n'umuhuza twarashimye cyane dushaka ko twevora iwa muri bijya nyine eh, dushimangire twongere dukorere eh, kuri bijya yagize yavuze iba ari byo biba banki de done aba ari byo du- du- dukuramwo bazi yaravuze ati ikibazo ca- c'ibiringo vy'umukuru w'igihugu cararangiye ivyo ntibikirimwo ni ugutegura amatora eh, yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ayo nayo imigambwe itari mike iravuga iti amatora nivyo mugabo tuzoyajamo gute niki cuka ki hagati y'ubutegetsi n'imigambo itavuga rumwe nayo ivyo nivyo tutwicarira tukaraba ukuntu rero ico cuka gituma bamwe bavuga ati twe ntidutaha twokwicwa kivaho muga ibintu vyatubazeme manda ibintu vyiki tubibandanije ntitwopfa tuvuye muri ibi bintu ibiganiro byabandanije no mu ijoro umuhuza mu matati y'abarundi abonana n'ubwo ruhande rw'abatavuga rumwe na leta baba mu gihugu bitekanije ko ibiro vy'umuhuza bisohora itangazo rya nyuma riri mu rupapuro rw'inzira ico bise feyedorute pyeklave niyo nkuru iyarusha ku bw'ijwi ry'amerika urakoze Pierre Claver niyo nkuru kuri iyo nkuru ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi biherutse gusaba umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu kumenyesha ubumwe bwa Afurika ko Burundi bwiteguriye gukura abasirikare babwo muri AMISOM hamwe imishahara yabo n'ibirarane bitorihwa vuba ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneze Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyashishijwe rwandiko kucegera c'umuhanuzi mwishikira mu biro vya president Nkurunziza Dr Sabine Ntakarutimana yandikiye umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu amusaba kumenyesha ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika Union Africaine ku Burundi bwiteguriye gushira mu ngiro ingingo yo gukura abasirikare babwo muri Somalia mu gihe agahembo kabo n'ibirane vyose bafitiwe bitorihwa Alemenya mitwa sabwa kandi kuri amatariki yo kubimenyesha kanama kumwe bwa Afrika na cane cane akitondera ko inzego zitandukanye za Union Africaine zifata ingingo zobimenyeshwa imbere y'amatariki ya 30 na 31 uku kwezi kwa mbere azotunganizwa ko inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Afrika umuvugizi w'umukuru w'igihugu asigura ko muri vyose Burundi bushaka kwisunga amategeko Jean-Claude Kayirwa Ndenzako abasuda b'u Burundi bagiye muri Somalia basabwe ntibijanye basabwe biciye mu nzira zitandukanye mu nyandiko zitandukanye eh, no mu guhakurayo rero abo bantu bose vyaciye ko ni vyiza ko babanza kubimenyeshwa urabona igihugu c'uburundi igihugu kigendera ku mategeko cubaha amategeko cubaha ibindi bihugu kandi kirajwe ishinga nuko amahoro muri Somalia no kw'isi yose yose asagara agatsimbatara bakamenya yuko ahantu hahora abaso- abasirikare b'uburundi hasigaye igihengeri ntibaze bagire ngo ntimwatubariye nabo bakaba babizi mu barundi bavuga ati bumwe bugira uwushaka twe twakoze ibyo dutegerezwa gukora tuba turindiriye ko n'abandi bakora ibyo bategerezwa gukora twebwe rero nta kosa nta kabi katuvuyeko nta kibi cavuye iwacu twarakoze ibyo dutegerezwa gukora nabo turabarindiriye umwanya uwo ari wo wose nibigarura bakisubirako tuza dusubire tugirane imigenderanire myiza Iyo migenderanire n'umukuru w'igihugu bwiwe yari yayigarutseko ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ico gihe yariko yifuriza umwaka mushasha abarundi n'aba mu gihugu aramutswa Perezida Nkurunziza mu bijanye n'abasoda bacu bagiye gufasha kugarukana amahoro n'umutekano igikorwa bakoze kirashimishije naho hariho abagiye baradutiga imitego na cane cane mu kwima agashirukabute abasoda bacu uyu mwaka rero leta turongoye igiye kubihagurukira bibaye ngombwa twitwarire abo baturenganya ako karenganyo gafatiye ku guhohotera agateka kazina muntu mu kwima umushahara abawukoreye tuzobaserura dusabye ko amasezerano hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Afurika yubahirizwa mu gihe uyu mwaka wa 2016 worangira ico kibazo kitarava mu nzira u Burundi buzofata ingingo yo gutahukana intego zabwo kuko ari ugusesaguza igihugu cacu no kuducura gufuni na buhoro Imisi 11 imbere yaho inzego z'umutekano zifuriza umuryango w'umukuru w'igihugu umwaka mushasha yari yazisezeraniye ku kibazo c'abasirikare bari muri Somalia zogikurikirana gushika amafaranga yose arishwe ibibazo ntibyabuze ari no ku basirikare ndetse n'abapolisi twarungitse mu bindi bihugu barahuye n'ibibazo bitatuvuyeko ibyo bibazo navyo byaturutse kutubahiriza amasezerano twagiraniye n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika barinjiranwa ishirahamwe rya buraya rimwe na rimwe nabo ishamuza amakungu boni barabatesha umurongo ariko twashaka kubarebesha tubabwira neza yuko iby'abarundi ni ibiribwa ibiribwa kandi iby'abarundi turafise ingabe ikomeye cyane ngaha mu isi ni ingabe yo kuburana tuzoburana tuzobatsinda bazoruhuka bayaguhaye ndetse bamwe yigisha y'akabana ntituzoruhuka batayazanye no kudushumbusha birimo Uburundi ni igihugu kigira kabiri gifise abasirikare benshi mu mugwi wa Misome bareho kurwanya intagondwa za El Shabab ufise ingabo zigera ku 5500 leta y'u Burundi yemeza ko abasirikare bayo bariko bararenza amezi 11 badakubise ijisha agahembo kabo imishahara y'abasirikare bari muri Amisome mu gihugu ca Somalia itangwa n'umwe bwa Buraya ibihugu bigize uwo muryango vyafashe ingingo mu mwaka uheze yo kudasubira guha leta y'u Burundi imfashanyo zica mu kigaga cayo bitewe n'injyane za politike ziri mu Burundi kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi muri iyo ntumbero nyene ubumwe bwa buraya bwanse gusubira gucisha imishahara y'abasirikare b'abarundi ku makonti ya leta nk'uko vyakorwa kuva mu mwaka w'ibihumbi ingabo z'u Burundi zitanguye kuja muri Somalia ubu rero ubumwe bwa buraya bushaka ko imishahara ishikira ku makonti y'abasirikare ku giti cabo ivyo leta y'u Burundi vyamirira kure kure aho ivuga ko bisa no gushaka kuyonkora kw'ingabo zayo amafaranga yo guhemba abasirikare umwe bwa buraya uyacisha mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ibihugu by'uwo muryango ari nawo wagiranye amasezerano na leta y'u Burundi biherutse kumenyesha ko bishigikiye Burundi mu rugamba rwo gusaba ko amafaranga y'ingabo zabwo abandanya aca ku makonti ya leta eroje uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze roje kuri iyo nkuru mu burundi kandi sentare isubiramwo imanza y'ubujumbura yafashe ingingo yo gufuta burundu abashingwa amanza batatu harimo armen yongere vitanshimira imana na diodone bashiraho ishize ku rutonde rw'abashingwa amanza umushingwa amanza lambert nigarura nawe ahagarikwa ikiringo c'umwaka umwe Metre Diodone bashirahishize ari muberwa n'iyo ngingo mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yavuze ko iyo ngingo bari bayiteze ingingo twayumvise kandi twari tuyiteze haraheze igihe kinini mwo kwibuka yuko byose byatanzwe itariki ibiri n'icenda z'ukwindwi igihe twari geneve mu nama igira mirongo itanu n'umunani y'umugwi mpuzamakungu urwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu aho twari kwerekana amabi leta y'uburundi iri abanyagihugu icyo gihe umushikiranganji w'ubutungane yariho yari yaje kwishyura ibibazo amaze gusohoka yiruka ahunga ibibazo ahunga ukuri yagize ati urubuzi inkware ruvumbuka igihuna acandikira umukuru w'abashingwamanza b'i burundi ngo adufute arabishyura neza yuko atakosa na rimwe bijyanye n'umwuga twakoze bakatwagiriza yuko twahakanye ko ibwirizwa nshingiro rihonyangwa bakatwagiriza yuko twahagarariye amasezerano yarusha muri make rero nta ngingo ihuye n'ubutungane yabaye kuko tumaze kubona yuko ari ingingo za politike zo kugomba kudukandamiza twaragize tuti nta muavoka wo mu rundi ari mu burundi uno munsi twoshira urubanza tutagomba ko yicwa canke ngo yangazwe turandikira sentare turayibwira tuti duha umwanya turondera abashingwamanza bava hanze abashingwamanza bava mu za burayi bari bemeye kutuburanira barabimye viza kugira ntibahashe umushingwamanza yahora ari batoniye wo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo batoniye kazazi ahashitse baramwaye yuko afata ijambo ngo aduseruke mutukundire tugume kuri iyo ngingo yafashwe gusa muravuze ko hari bitanabatangaje ariko mugiye gukora iki Eh, ubutungane butemera yuko umushingwamanza aserukira abamutumye Eh, ibyo bakora byose bariko bakora ibintu bitandukanye n'ibwirizwa shingiro bitandukanye n'ingingo ya mirongo itatu n'umunani y'ibwirizwa shingiro ivuga ko umuntu wese mbere yo gufata iyi ngingo ategerezwa kubanza kumvirizwa twebwe baranse kutwumva ubu rero iyi ngingo yafashwe eh, twebwe turiteguye Eh, ubwa mbere eh, kurangiza kwitura abacamanza cyane cyane ba sentare ntayinyuzwa tubereke yuko abo bacamanza bakoreye ku gitsure bakiyibagiza iby'amategeko yabategeka kuko uno munsi basigaye ari nk'abakozi ba leta basanzwe bategeka tuta naka tunga naka bakamufunga ibyo rero nibyarangira tuzoja no muri za sentare zo mu karere kana mpuzamakungu aha twokwibutsa ko umukuru w'urwego rw'abashingwamanza wundi metero zidore rushyikiri nawe bamugiriye uko nyene baramuburabuza agenda muri sentare ya afurika y'ubuseruko aratsinda ariko leta y'uburundi n'ubu yanse kubishyira mu nzu muri make eh, bariko bakora ubusa kuko ibyo impera n'imperuka abantu bagenda bahonyanga amategeko nk'uko impera n'imperuka ukuri kuzoja habona ukuri kuzotsinda eh, dusubizwe mu mateka yacu mugabo n'ubu nta na kimwe biriko biratubuza Maître biriko Dieudonné Bashira hishize tubashimire kuri uno mwanya muhaye ijwi rya Amerika twongera twibutsa ko muri mu bashingwamanza bahejeje gufatirwa iyi ngingo na sentare nkuru isuramwe imanza ya Bujumbura ku- yo gukugwa ku rutonde rw'abashingwamanza turakoze cyane
twarondeye umuvugizi wa sentare isubiramo imanza ya bujumbura kugira atubwire icyo iyi ngingo yavuye ko eh, turamukena
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda sentare nkuru ya gasabo yafashe ingingo yo gufunga by'agateganyo iminsi mirongo itatu mu menyeshamakuru shaka kanuma sentare yemeje ko hari impamvu zikomeye zituma yikekwa ko yakoze icyaha ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu asumuta kaboyi
urukiko rwisumbuye rwa gasabo kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere rumaze gutangaza ko hari impamvu zikomeye zituma shyaka kanuma akekwaho ibyaha umucamanza ategeka ko afungwa iminsi mirongo itatu umucamanza yavuze ko ashingiye ku byo shyaka kanuma ubwe yiyemereye ko abereyemo ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro miliyoni zisaga mirongo itandatu z'amafaranga y'u rwanda urukiko rwanavuze ko shyaka kanuma yemeye ko yakoze inyandiko mpimbano ubwo yakoraga sheke ziriho imishahara mihimbano ya bamwe mu banyamakuru yakoreshaga aho yavugaga ko bahembwa amafaranga ibihumbi magana atanu buri kwezi kandi ayo mafaranga batarayagezagaho urukiko rwavuze ko kuba kanuma yarafatiwe mu karere ka kayonza mu masaha y'ijoro ari impamvu zikomeye zituma byakekwaho ko yari ahunze umucamanza yavuze mu magambo ye ati shyaka ntiyigeze yigengesera mu ngendo yakoraga kandi yari azi ko arimo gukurikiranwa izi mpamvu zose nizo umucamanza yahereyeho afata icyemezo cyo gutegeka ko shyaka kanuma agomba gufungwa by'agateganyo iminsi mirongo itatu umucamanza avuga ko kujurira ari iminsi itanu shyaka kanuma wari waje mu isomwa ry'urubanza ari wenyine nk'uko yaburanye nta mwunganizi afite nta byinshi yigeze avuga nta nubwo yavuze ko azajurira shyaka kanuma ubushinjacyaha bumukurikiranyweho ibyaha bibiri birimo gukora no gukoresha impapuro mpimbano no kutishyura umusoro shyaka aburana yari yemereye urukiko ko afitiye ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro amafaranga arenga miliyoni mirongo itandatu asobanura ko yabitewe n'uko ibinyamakuru byandika mu rwanda byahombye ko ndetse ikinyamakuru cya rwanda focus aricyo cyari cyarasigaye kigerageza gusa nacyo kikaba cyari cyarahombye shyaka yari yasabye urukiko ko rwamurekura akajya kurangiza ibigendanye n'igihombo cy'ikinyamakuru cye shyaka kandi yaranakurikiranyweho n'ubushinjacyaha icyaha cyo gukora inyandiko mpimbano ubushinjacyaha bwavuga ko kanuma yanditse sheke akagenda ashyiraho amafaranga menshi atandukanye n'ayo asanzwe ahemba abakozi akazishyira mu idosiye yahataniraga isoko muri komisiyo y'igihugu yo gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero agira ngo ahuze n'ibyo iyo komisiyo yasabaga ni isoko kandi yaje gutsindira bikavuga ko ryari rifite miliyoni mirongo ine n'enye z'amafaranga y'u rwanda byose ngo abikora abakozi batabizi cyakanuma yari yahakanye yivuye inyuma ko atigeze agira igitekerezo cyo guhimba inyandiko agamije kwiba yari yasobanuriye urukiko ko yanditse ariya masheke ari kumwe na bagenzi be bakoranaga kandi ko bari babyumvikanyeho kuko bashakaga gupiganira isoko shyaka yari yavuze ko nta muntu n'umwe mu bamurega yigeze yigana umukono we ngo amusinyire asaba gukoresha abahanga ngo bazerekane ko imikono y'abamushinja ari iyabo atigeze asinya mu mwanya wabo ubwo yaburanaga mu cyumweru gishize shyaka yari yemeye byinshi mu byo aregwa ariko icyaha cy'inyandiko mpimbano yari yabwiye umucamanza mu magambo yagira ati nzarenda mpfa ntemeye ko niganye imikono y'abantu nkasinya ku masheke shyaka utigeze avuga ko iki cyemezo cyo gufungwa iminsi mirongo itatu akijuririye yahise ajyanwa byihuse gufungwa ndetse ntiyahawe n'akanya ko kuvugana n'umuryango we warimo umugore we n'umubyeyi we bari baje kumva uko urubanza rwe rusomwa asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mukanya turasozera amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamera imbere yaho reka dusubire tubibutsa inshamake y'amakuru twabashikirije itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa agence france press rimenyesha ko leta y'uburundi uno munsi kuwa mbere yatanguye gushyira mu bikorwa ingingo yo gukura abasirikare bayo mu nteko z'umuryango w'ubumwe bwa afurika amisom bivuye ku matati hagati ya leta y'uburundi n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ku mishahara y'abarundi bari muri amisom perezida w'igihugu cya gambia yaya jame yasabye ko sentare nkuru y'igihugu ifata ingingo ibuza perezida aherutse kuva mu matora kurahira ku itariki cumi n'icyenda z'uku kwezi kwa mbere yaziririje kandi umugambwe uwo ari wo wose kurahiza perezida yavuye mu matora ibyo perezida yaya jame yabitangaje ku munsi w'imana kuri televiziyo y'igihugu yatangaje ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'irindwi ko atari itariki ntarengwa ko ko impande zose zotegerezwa kurindira ingingo ya sentare nkuru y'igihugu abategetsi bavuga ko bishobora gufata sentare nkuru amezi atari make kugira ifata ingingo ku byasabwe na perezida jame yaya jame ashaka kurindira ingingo ya sentare nkuru akaba yatangaje kuri televiziyo ko mu kurindira ibintu bizoguma uko biri muri iki gihe chanceliyeri w'ubudagi angela merkel yemeye uno munsi kuwa mbere ko azorondera gushika ku masezerano na perezida aherutse kuva mu matora muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump igihe azoba yarahiye mu mabanga yiwe mu mpera z'iyindwi yamara yamenyesheje ko ubudagi uburaya buzobandanya inzira yabwo naho hari ibyo batazokumvikana ko na perezida yimirije gushikira amabanga yiwe icese muri amerika ibi byatangajwe na angela merkel bije nk'inyinshi ku byashikijwe na donald trump mu kiganiro yatanze byateye impungenge bamwe mu bategetsi b'uburayi mu kunebagura ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibara atlantique otan ni ukwinyisha y'ubudage ku kibazo cy'abimukira yabaye ikosa rikomeye abanyakenya bibutse umwaka urangiye abasirikare b'abanyakenya batari bake bari muri somaliya bishwe mu gitero cy'umugwi al shabab ni umunsi utoroshye ku miryango ababuze ababo kuri uwo munsi canke itaramenya ibyashikiye ababo irengero ryabo ritaramenyekana ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu umugwi wa shababu wagize igitero ku ikambi y'igisirikare ahitwa el ade mu ntara ya gedon muri somaliya inshuti z'ijwi ry'amerika mwakoze gukurikirana amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha uwashyize hamwe ibi biganiro ni fatu arimas karara turashimiye kandi na injeniyeri yari ku buhinga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo ndabifurije mwese kugira ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo ijwi ry'amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.